iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ndabahaye mwiriwe mwese nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe kuri rino genekerezo rya mirongo itatu z'ukwezi kwa mbere kwa bibiri na cumi n'indwi muri cya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya igemeri ni majana indwi majana umunani ikiro ni igihumbi n'ayandi mbara umuntu acabura ingene avyifatana bana bakigwago yomba barira nawe ukacubura ico heza abantu ukaja mu kurira newe ukora iki
uyu ni umwe mu babyeyi bo mu ntara ya bubanza avuga ko atagikozwe ngo ibiciro bigabanuke ku masoko inzara izobandanya ibatikiza iyo nkuru iri mu zo tubatumiriye gukurikirana mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere y'ayo makuru yose ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko abamenyesha amakuru badaharugwa ibitigiri abaharanira agateka kazina muntu hamwe n'abatavuga rumwe na leta ya Gambia bari bamaze imyaka irenga mirongo ibiri barahunze intwaro y'uwahoze atwara Gambia yahaya Jame bariko baratahuka mu gihugu cabo umenyesha amakuru w'ijwi rya Amerika muri Gambia Richie yaganiriye na bamwe mu bariko barahunguka bamubwira ko banezerejwe no gutaha inyuma y'imyaka irenga mirongo ibiri bari bamaze mu buhungiro Ibiro vya perezida wa leta z'umwe za Amerika Donald Trump vyemeje ko perezida wa Amerika yafashe itegeko ry'agategekanyo ribuza abanyagihugu bo mu bihugu indwi vy'abayisilamu kwinjira muri Amerika. Trump yashikirije ko Amerika yishimira abimukira kandi ko izobandanya yerekana umutima w'urukundo ku bahunga ubwicanyi yamara yongera ko batazobikora bazobikora murantunga bakingira abanyamerika n'imbibe z'igihugu mwomenya ko igitigiri kinini c'impunzi abafise uburenganzira uburenganzira bwo kuba muri Amerika abanyeshure n'abakozi bari basohotse igihugu babujijwe kwinjira muri Amerika kuva iryo tegeko ritewe ko mukono kwa gatano abo nabo n'abaturuka muri ivyo bihugu indwi iryo tegeko ry'agategekanyo k'imisi mirongo icenda ribuza abamuka mu bihugu Amerika ivuga ko birimwo umutekano muke n'ibikorwa vy'iterabwoba ari vyo Iran, Sudan, Iraq, Syria, Yemen, Libya na Somalia kwinjira muri Amerika abanyagihugu baharugwa amajana kuri uno wa Mungu barahuriye hafi hafi y'ibiro vya perezida n'ahaba White House Washington biyamiriza iryo tegeko ahandi hakoraniye abaryamiriza ni ku bibuga vy'indege vy'i New York Washington San Francisco n'ibindi bibuga mu bisagara bikomakomeye bamwe mu bashinga amateka mu migambwe ibiri ikomeye muri Amerika y'abarepublikane n'abademokarate bamenyesha ko badashigikiye iryo tegeko abashikiriza amanza bo mu mareta ane yo ngaha muri Amerika bariko mbere baragerageza kuza ko iryo tegeko rishigwa mu ngiro mu bice bako bakuriramo igisata c'ishamwe mpuzamakungu nicita ku mpunzi HCR gitangaza ko impunzi z'abanyesiriya ndetse n'izindi zitari intambamyi ku mutekano wa leta z'umwe za Amerika HCR hamwe n'ayandi mashirahamwe haranira agateka ka muntu bariko basaba Amerika kwisubira ko igahagarika itegeko ribuza abimukira kwinjira muri Amerika Vanina avugira RCR arahakana ko impunzi z'abanyesiriya atari abakora iterabwoba amenyesha ko izo mpunzi zihunga iterabwoba kandi ko abo barinda uh, bemererwa kwakira n'ibindi bihugu bari mu bangamirwa cyane ku isi abo nabo bagizwe n'abagore abana abafise ubumuga hamwe n'abafise amagara make radiyo ijwi rya amerika mutwumvira kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho twumvikana kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwo kuri interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu nawe ku rubuga rwa fesibuke aderesi yacu ni radiyo voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu Ikiganiro cacu tugere mu ntara ya Bubanza ikomeje kuvugwamwo abanyagihugu bageramiwe n'inzara bataka bari mu ntwaro kubaronsa amatongo yo kurimamwo no gukora ibishoboka byose kugira ngo ibiciro ku isoko bigabanuke abari mu mashuri hamwe adakiranira inyungu za politike basaba leta kumva kamo kabo banyagihugu ivyinshi kwino nkuru tubibaza umunyamakuru wacu Diane Ndonse akorera mu ntara ya Bubanza abanyagihugu bo mu masite ya komine gihanga na komine bubanza bagizwe n'abahungutse bava mu bihugu bitandukanye bantaho nikora ahanini bagizwe n'abo mu bwoko bw'abatwa basanzwe bafise ikibazo c'amatongo kuruta ubundi bwoko ihagarikwa ry'imfashanyo kuri bene abo bantu byatumye bibagora kumenyera kwibeshaho abo banyagihugu batwiganira ko ibintu vyunyuwe n'uko batigeze baronswa amatongo yo kurimamwo iyi ikaba ari na ntandaro nyamukuru iriko iratuma abo banyagihugu bapfa kubera inzara n'intunze gaspari aba muri site ya muyange ya mbere avuga ko ico kibazo c'amatongo kidatorewe inyishu n'ubu bazobandanya bapfa mu bisanzwe ingorane zigiye kubonekana rwose uno munsi ariko zabaye kuva kera kuko bagitangura kugira iyi site bubatse n'aya mashuri bahazanye abantu b'impunguke bavuye hanze bahazana bari bahungiye kuyiranda muri site hamwe n'abatwa bahora baba ngaha baca babaha amazu ariko ntibigeze babereka aho bashobora gukubita isuka nuko ko babayeho uko ureko n'izuba ryaciye rijamwo ubu uyu niwe ahora avuga ati mfise utuguvu ngiye kuronderera umuryango ubu ntaharonka arondera aca aza bakicarana ata kintu gikozwe n'ubundi n'abandi barapfa aba banyagihugu basanzwe babeshejweho no guca ingero ku munsi ku munsi mu kuja kurimira abafise amatongo ariko abagifise inguvu zo kuja guca iyo ngero bavuga ko batakironka aho bayica kubera ko imirima yatikijwe n'uruzuba rwahitiye rwaka ivyo kandi vyatumye n'agahembo bahora baronka kagabanuka ibintu bikaba vyunyuwe n'iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa nk'uko abo banyagihugu babitwiganira aba ni bamwe bo muri site ya muyange ya mbere n'iya kabiri baganiriye n'ijwi rya amerika nturi buronke naho uza gusumira ngo uronke ibintu bishaka kukubeshaho itashawe yonyine yahora ikorwa ku mafaranga ibihumbi bibiri cyangwa igihumbi n'atanu ugeze ku mahera amajana umunani noneho amajana umunani ubwira ingene woyasumiramo umuntu ari hamwe wowe ukomeye honyine igemeri ni majana indwi majana umunani ikiro ni igihumbi n'ayandi mbara umuntu acabura ingene avyifatamo bana bakigwago yomba barira nawe ukacubura ico heza abantu ukaja mu kurira newe ukora iki uko ibintu bimeze bamwe muri aba bikora ku gutorora ivyimburwa vy'ibisigarira mu mirima yabo mu kibano cabo ivyo bo bita kunuranura uyu aba muri site ya muyange ya kabiri muri komine bubanza duhuye yikoreye utugori dufungiye mu gitambara atwikoreye ku mutwe ari kumwe na bagenzi we tuvuye kunuranura utugoriye mu musasa aha inzara yaratwise ni hamwe nyene hituntu none ibyo nibyo muvuye kwiba oya tuduhumba aho baciye tukabavunuranure mu bisimba badusanzeyo ahubwo duhakwa gukubitwa tukakubitwa ni gukubitwa tuzira ubusa kukubera inzara utwo uzo tumaze imisi ngahe eka mama n'uno musi nyene turara duheze mu bantu hamejo naho ejo naho ni kwemanga uko nyene umuntu agaca yemera akaguma ngaho n'inzara ntakanga ubu bukene buvugwa ko ahanini bwoba buva ku kubura amatongo kw'aba banyagihugu harababona uko bwotoregwa inyishu david n'inganza umwe mu bavugira amashirahamwe adaharanira inyungu za politike sojepaye avuga ko abanyagihugu bo mu masite bakwiriye gukwiragizwa mu makomine atandukanye kugira ngo baronke aho bikora hategerezwa kuba imihana cumi ngaho iyindi mihana mu yindi zone iyindi mihana mu yindi komine bagasanzara ugaca usanga bashoboye kubaho rero ico nico ca mbere jewe mbona cabaye kwintambamye ariko rero abarongoye amakomine muri rusangi bavuga ko atamatongo akiriho yo guha abo banyagihugu david n'inganza abandanya avuga ko intwaro zagiye zirakurikirana zititayeho ikibazo c'amatongo ku bahunguka agasaba ubutegetsi bwo muri kino gihe kuraba ko abakozi bo mu mugwi wa sentebe ujejwe itunganywa ry'amatongo n'ayandi matungo babifisemo ubumenyi bukwiye umugwi urimo abantu batandukanye ivyumviro bitandukanye n'ubwenge butandukanye bafise n'ubumenyi bagiye no kurahura ahandi tugende mu bihugu mbega nimba hari igihugu kanaka cigeze kugira abantu bavuye hanze mu mwanya umwe cavyifashemwo gute hanyuma duhejeje kurahura ubwenge tukaca tumenya ingene dutunganya ivy'iwacu mugabo pana kunoma naka kunoma umuhanuzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati ngo uyu ni wo muri bonne gouvernance ngo dawe waregereye umugambwe ujya arazi kuvuga neza mu radio no muri televiziyo televiziyo ugaca usanga niwe ucihereza akazi ivyo niho vyononekariye nyakubahwa umukuru w'igihugu akunda kuvuga ati abavuze inanga nibo bavuze inanga abo umuduri bavuze umuduri rero ivyo ntibakwiye kubiha ab'inanga n'umuduri bose ngo baje hamwe hanyuma nabo ngo twirinde ngo turindire kuzoronka inyishu nziza twibutse ko site ya muyange ya mbere irimo imiryango igera ku majana atatu na mirongo ibiri site ya muyange ya kabiri nayo irimwo igera ku majana atandatu twibutse kandi ko kuva mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze kugeza ubu abantu bagera ku icumi na babiri aribo bamaze kwitaba imana kubera inzara ariko kandi abarongoye ayo masite baravuga ko hari n'abandi bamaze gupfa nubwo badashobora kwemeza ko baba bahitanywe n'inzara ibubanza diane ndonse ijwi rya amerika urakoze diane ndonse tuve ngaho ibubanza dukubitire muri komune ya mutaho y'intara ya gitega ivugwamo abasangwa butaka batarijukira kuvyara ku rugero abatwa bavuganye n'ijwi rya amerika biyemereye ko eh, kutavyara ku rugero biriko birababuza kwiteza imbere nk'uko muvyumva muri no nkuru ya Raisa Liliane inamahoro akora mu ntara ya gitega
imiryango itari mike y'abatwa baha muri komine mutaho ifise abana bari hagati ya batandatu na munani insiguro itangwa n'aba batwa ni uko bava mu bwoko buhona aho bavuga ko mu muryango niyo haba havutsemwo benshi baruhira gupfa bahitanywe n'ibiza bitandukanye bagaca bahitamo kuvyara benshi kugira hagize abapfa baronka abasigara nk'uko babandanya bavyivugira uyu mupfasoni yemeza ko kuba yavyaye abana indwi vyatumye aronka abasigarana abandi barapfuye twebwe abatwa oya abatwa si benshi mbere twebwe turahera ni ba- turi banzirihera Mm. kubera tutaramba none ubona si- bavyaye two twana akaba nka batatu cangwe babiri none ubona iyo iyo urwo rugo apfu- apfuye rwoca rusigarana nde jewe na- nari- naciriye ku ndwi abandi barahwera hasigaye dutatu none wumva iyo baba bakiriho simba mpiriwe mu mpera z'umwaka uheze iyi komine ya mutaho yatanye ikibanza ca gatatu mu mahiganwa yo guhimiriza kuvyara ku rugero yatunganijwe n'ishiramwe ry'abatowe ku nzego zo hasi abelo yamara bisa nk'aho inyigisho bahabwa n'abaremesha kiyago ziba imfagusa abakenyezi bayaze n'ijwi rya amerika biragaragara ko bagifise amakuru y'ibihuha yerekeye uburyo bwo gutandukanya imvyaro bakura mu kibano ndabumvira ubusa Eliana ni umukenyezi aserukira abandi aha muri iki kigwati c'abatwa avuga ko ubwabo ivyo gutandukanya imvyaro ataruhara babifisemwo kwicara igikorwa c'imana kubera twe tuva mu nda zihona nk'ibyo bintu nabyo byo kwikingira nk'ubu nka twebwe abatwa twirirwa twisonzeye hariho ibintu by'imiti ngo babahereza ngo by'ibinini wiyishyuwe n'inzara ngo icyo kinini ngo utaronka ibyo- ngo ibyo urya bikwiye ngo kice kikubyimbisha amaguru n'ama- n'amatama urumva uba ugiye kwica gateka kawe aho wari uri ugatera usubira inyuma imana ishatse ngo byara aba n'abo bacumi bo babyara imana ntiyashaka ati wowe geza abo akaba ariho ahagarikira yicwa n'inzara aba babona n'aba batwa bavyara abana benshi si uko bafise amikoro ashemeye ubukene n'inzara nivyo birangwa muri iyi miryango uko ibintu biri ni uko abana bafungura rimwe ku munsi abakuze nabo bishika bakabwirirwa ibintu bikunyugwa kandi nuko imyidogo ari myinshi mu kibano ifatiye ku busuma bwo mu mirima bwagirizwa aba batwa ku ruhande rwabo ntibahakana ko bishika bakarengerwa n'inzara bikabatera kwiba mu mirima y'abarundi narirya benshi muri bo atamatongo yo kurimamwo bafise ugira nokube nohakana haraho ubona bagufashe muba muzanye gashwamwe mugana ntaba ibyo tuntu turengeje naho hashwamwe n'akagori n'agatoyi cyangwa se kati nkako baca baza bamumeneye inyuma amaboko baca baza barabonagura ku rwego rw'intwaro bavuga ko igwirirana ry'abantu riri ku muvuduko udasanzwe muri iyi komine rikaba no mu bisubiza inyuma iterambere ry'aha musitanire wa komine mutaho denini yo muhanyi avuga ko imigambi y'iterambere bigora kwishikira abanyagihugu bose ahanini mu gihe iyi komine ya mutaho iharugwamo abantu bashika ibihumbi mirongo umunani muri bo abashika ibihumbi mirongo itanu bagizwe n'ugwaruka iyi ndongozi y'ino komine igahamagarira abanyamutaho bose kwijukira irondoka rijanye n'amagara meza abantu rero bagumye barondoka gutya hari ishuri usanga riko abana ibihumbi bibiri hariho turafise nk'ishuri ngaha ryitwa mutaho ya mbere ririko abana ibihumbi bibiri mu bihe tugezemo rero n'irihindagurika ry'ibihe biragoye yuko umuntu abeshaho abana barenga babiri barenga batatu usanga ari umuzigo bagaca banduruka rero bacika imihimbiri abandi bakaja kumarigara abandi bakaja gupagasa mu yandi makomine ya kure ahubwo turabona yuko dukwiye guhagarika iyi migambi yo kubaka inyubakwa ahubwo ayo mahera tukayashira mu kwigisha abantu ko bakwiye kugabanya imbyaro iki kigwati c'abatwa co muri komine mutaho kigizwe n'imiryango mirongo itandatu n'itanu muri bo abana bari munsi y'imyaka indwi nibo bagwiriyemwo mu ntara ya gitega raise lilian inamahoro ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
turi muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko ijwi rya amerika dutandukire ayavugwa mu makambi duhereye mu gihugu ca kongo aho abarundi bo mu bwoko bw'abatwa baba mu kamanyura mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu ntara ya kivu y'amajepfo batangaza ko umurimo wo kubumba inkono ubafasha muri kino gihe imirima yabo yahuye n'uruzuba vedaste ngabo adufitiye ino nkuru ndende imiryango y'abatwa batuye mu kamanyura barishimira amafaranga bavana muri uyu murimo wo kubumba inkono nubwo aya mafaranga bavuga ko ari makeya bikurikije n'umwanya n'umuruho bibatwara mu gukora ako kazi aba bagore bakora uyu murimo babwijwe rya Amerika ko iyo bashoye ku isoko inkono zabo mu murenge wa Bugarama mu gihugu cy'u Rwanda badashobora kubura ifu yabarengereza umunsi muri iki gihe inzara ibarembeje tuzijyana mu bugarama tugacururiza mu ruvunge tugacururiza aha mu kamanyura iwacu inkono imwe ibihagaze kurangana rimwe tuyigurisha magana abiri y'amanyarwanda ese ariko i- isoko ryo mu bugarama ngo ni ryiza kurusha andi masoko Eh, ryo ririhuta da turazijyana umuntu agateraguza akabona ayo magana abiri ukabona mirongo itanu ukabona ijana tugahera ariko aha iwacu mu kamanyura twazijyana zikagaruka iminsi ibiri paka tena twazijyana mu rufunge naho bakadusayida bakadukagurisha samfura samfura samfura nabwo bugahera ni ukugenda nyine nabonamo nabonamo nka- nka magana atanu y'amanyarwanda nkagura nyamahatsi ibiri zifu basi nkataha haba najya nk'iyo mu ruvunge nabona nk'igi- nk'igihumbi n'atanu cy'amakongomani nkaguramo nk'ibigozi bingahe n'ubukeperi tukararira gutyo bwacya mu gatondo nkajya mu dukwi nkajya mu misozi nkasenya udukwi natuzana nafatamo kandi nk'ibigozi bibiri n'ikeperi za za samfura tukanuko ikeperi muri kuvuga ni kari kubundi zambiya zambiya ni iki zajanga ubwa bujanga bwa keperi ubu uburura wahayabumba nyine washoboye kubu- kubona nyamaha ifu nawe asayijya kangahe ni uwo munsi nyine aturiye utwo dukono yayibona nabasibukiye yakongera agasubira muri nyabumba uku nguku ahayabumba ni inzara gusa afite ahumwe kuri mu nda kugira ngo azajye kwiyo nyamaha kandi ni ukubera azoba atwitse kandi utwo dukono yaronka amagana abiri akagura kandi i- i- icyo kigemere nabasi mu myaka ishize aba batwa batuye mu kamanyura bakaba bari basanzwe bahinga ibigori ibishyimbo n'imyumbati ku bwinshi ariko kuvaho imvura yaburiye muri iki kibaya cya rusizi inzara ikaba ibarembeje kimwe n'abandi baturage b'abakongomani batuye mu kamanyura iyi nzara bavuga ikaba ahanini yariyongereye nyuma y'aho izuba ryibasiye imyaka yabo yari mu mirima ubu ririnda rirenga ntari hari igihe nanaryama ntabonye n'ikigozi ndi nkaryama bugaca mu gatondo nkazinduka nongera kubumba hano muri kongo muhabaye gute duhabaye gutyo ni inzara n'ubukene bwose none se ko mufite amasambu menshi mwagiye muhinga turahinga ntibyera aba batwa bakora uyu murimo wo kubumba inkono no guhinga ntibemezanya n'ababanenga bavuga ko impamvu basonza ari uko badahinga turahinga ariko imyaka yarumye kandi nta mwaka tudahinga nibyo batuzimura ngo ntabwo duhinga turahinga ntabwo twigwa twica ahangaha n'iri zuba niryo ryaduteye ubuto bwo guhinga hejuru y'umwaka twahinze ntitwasarura nta bishyimbo twasaruye n'ubu n'inyumbati nta- nta- ntayo bazo- bazo- tuzosarura Hari- none se indi myaka abatwa b'intanga begeza beza Twa- twaza bezaga tugahibahinga tukeza tugasarura nk'uko abandi banyagihugu basarura ariko ubundi baza batubeshera ngo ntabwo duhinga turahinga wowe wabaho udahinga ukajya iki twari kubaho guta udahinga wari kurya iki iyo uhinze uba uba wezeze ugasarura abana bakaronka ibiryo nta nzara uba ufite abatwa bo mu kamanyura bakaba badasiba gusaba ubuyobozi bwa leta amashyirahamwe atandukanye ko yabaha ubufasha binyuze muri uyu murimo bakora wo kubumba inkono ibi bakaba babivuga baherewe ku isoko bari bahawe n'amashyirahamwe yigenga ryo kubumbira abandi baturage bo mu kibaya cya rusizi Eh, twakwifuza nuko nyine badufasa Eh, baka- bakadufasa nyine ku bintu nyine byo byo kurya hawe nuko nyine tubirondera nuko tubiro- tubigira tukabura n'isoko yo kubigurishirizamo bakatugurira nyine nuko twabibumba tukaronga umusinga nyine yazage abitugurira nuko twahora tu- twari twarose ibonezi igenda ibitugurira hariho nije yigeze bibagurira mbere Eh, yazitugurira bwa mbere twarabibumba igihange kimwe tukoza tugigurisha idolari icumi icumi icumi icumi icumi Aba- abafurera akaba aribo baza kubigura iyo boneza ikagenda irikira abapokeza dukatekera ifaranga uko nyine ariko ubu ukuntu byabaye nta- nta- nta soko tukironka tubizi- tubizanamo ni mu isoko turabizana ntituronka isoko babe Icakoza nubwo bimeze gutyo ubuyobozi bw'iposta nkuru yo mu Kamanyura tangaza ko hari amashirahamwe ajya afasha abana b'abatwa muri gahunda z'uburezi tubamenyeshe ko aho mu Kamanyura habarizwa abatwa bagiye bava i Burundi mu Rwanda ndetse n'abo muri Kongo ari mu birometero mirongo urwenda n'inkambi yo mu Rusenda Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Kamanyura ho muri teritwari ya Warungu
Ikiganiro ni wanyu mu ntara cibanda ku makuru avugwa mu ntara zitandukanye zo mu Burundi ico kimwe n'ikambi zahungiyemwo abarundi mu bihugu bibanyi ikambi ya Mahama iri mu gihugu c'u Rwanda nayo ivugwamo impunzi z'abarundi bihaye ihangiro ryo kwigisha abakiri bato akaranga bakoresheje ibicurangisho kavukire inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana
abo ni nsanzegera fabrice na iteriteka alexandre abasore batarakwiza imyaka mirongo itatu ariko imico y'ikirundi bakaba bamenyesha ko bihaye intumbero yo kwiteza imbere mu burundi bari mu mugwi abaragwa karanga bamaze guhunga bagahurira imahama baciye bashinga umugwi umuco w'abarundi zion melody aba basore bamenyesha ko akaranga k'uburundi bagendana aho bari hose akaranga k'uburundi ubundi turagendana kuko ni ndemanwa uburundi twaragakora tukacuraranga nicyo gituma n'ubu unye aho turi twahunze ntitwahunze gutyo twahunzanye bya bicurangisho byacu kuko niyo identite yacu nyine iyo identite rero nicyo gituma tuyigendana nicyo gituma twavuze ati rero imahama ko hari abarundi bene wacu bibagiye akaranga hari abatari baragaciyemwo bataciriwe umugani twavuze ati reka rero tugire hano umugwi duhuze urwaruka twigisha akaranga ko twe twaragira ibibakwe yo kwiga ibicurangisho kavukire yo kwiga eh, intambo zose za- za- z'intara kama y'u Burundi rero ubu niho twaciye tuja hamwe tutireka tuvyigishe kugira ngo tugire umugwi turagira umugwi ubu twawise umuco w'abarundi Zion Melody ijwi ry'indemesho ijwi ry'igihe kugira ngo turemeshe abarundi bo mu nkambi turemeshe ah, abari mu Burundi nabo nyene kugira ngo rino jwi ryacu ribashikire iyo muri kumurigisha abandi baravyitabira koko yego cyane barabyitabira kuko nk'ubu unye aho aho tugeze turabona ko tugeze ku gitigiri gi- kinini kuko unubu muri iyi minsi ya vakansi tumaze iminsi tugira eh, inyigisho zerekeye n'akaranga k'uburundi kugira ngo tubigishe icyo ari cyo akaranga tubigishe akarangamutima k'uburundi hama tubigishe n'uwo mwuga kuko gucuraranga akaranga ni umwuga ni umwuga ukiza kandi ni umwuga uhesha iteka igihugu ukaguha iteka nawe wenyine nicyo gituma rero twari tumaze iminsi muri izo nyigisho ubu rero inyigisho zararangiye kubera ikiringo cy'amashuri kigomba gutangure ariko umugwi urahari ni umugwi ugizwe n'aba eh, imisore itari mike inkumi n'urwaruka n'abana bakiri batoyi cyane rero abo bana nibo burundi bw'ejo niyo novuga yuko ari bavuga mu kirundi ngo igiti kigororwa kikiri gito rero niyo tw- twitaho cyane kugira ngo imibabaro bafise yuko batakiri iwabo ishobore guhera ba- bumve baremye bumve ba- ko bari mu mu by'iwabo bumve ko batari ahandi hantu hanze bumve ko bakiririmba twa turirimbo tw'iwabo bagitamba za ntore za kanyarusizi barabyitabira kandi barabikunda cyane ufise umuduri undi afise inanga umuduri n'inanga muri ko murabishyira hamwe mugacuraranga amajwi arahura uwo majwi arahura cyane ngira nawe wumvise mu gihe twari ko turacuraranga ni ibicurarangisho kavukire by'iwacu kandi birahura cyane ni nka kujya kwa piyano na gitari n'ibindi bicurarangisho musanzwe munsi mva amahanga ariko twebwe twashi- twahisemo gukoresha ibicurarangisho by'iwacu mbega birashika mugatunganya ibiteramo abarundi bakaza kubaraba yego cyane turatunganya ibiteramo hariya kuko hari abarundi benshi murabizi rero abo barundi turatunganya ibiteramo bararyoherwa cyane rwose iyo babonye two turatamba two turavuza ingoma tuvuza ibicurangisho kavukire bararyoherwa cyane kuko turatanga n'indemesho tukabaririmbira amajambo abaremesha abahanura kuko hari benshi bataye ibyizigiro ugasanga batanguye ingeso mbi ugasanga ntibacifata neza rero ntidukeneye ko dutaha abarundi batagifise ubwenge cyangwa batagifise inguvu rero bararyoherwa cyane bakavuga ati kumbe turashari mu burundi yego cyane
uti muracari mu Burundi ndabona koko ugiye kora bicurangisho mufise umuntu yovuga ko mukiri mu Burundi mbega iyi miduri izinanga iyo muri ko bavyigisha abandi muraronka ibikoresho mukoresha twavuye mu gihugu tubifise kandi naho turi kandi tubona ko du- dusangiye nk'umuco Tu- ibikoresho turabironka kabisa abasore bamenyesha ko bafise intumbero yo kuzoza barakora ibiteramo ahantu hose hahungiye impunzi z'abarundi nyinshi ariko bakamenyesha ko bagifise intambamyi y'ibikoresho byabo bidashikana amajwi kure basaba ubishoboye wese kubafasha kugira bajane n'iterambere bashobore gushika ku ntumbero bihaye ezira hatungimana imahama ijwi ry'amerika
Urakoze Desire Hatungimana ikambia na kivale naho abanyeshure bari muri za kaminuza basaba gushigikirwa kugira ngo bashobore kubandanya biga umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo ni wabitubarira.
twebwe uwaruka twari mu mashuri ya kaminuza turafite ibibazo byinshi cyane ngaha mu gihugu cy'u Buganda aho tutaronka ibidufasha na cyane cyane mu bumenyi uwo ni umwe mu rwaruka rw'abarundi bahungiye na kivare muri uganda rukeneye kwiga kaminuza emeri kwizera yahunze ahejeje umwaka wa mbere wa kaminuza mu gisata cy'ubuvuzi akaba atabariza urwo rwaruka rw'abarundi bari na kivare icyo cya mbere tubasabye ni ukuri ntituri bake dusabye yuko badufasha natwe tukajya ku ishuri kuko turabana nk'abandi nkaba- cyane cyane dusaba mezo shalom magi ni ukuri ari ntabwo atagira ni umubyeyi w'imfubyi ni umubyeyi w'abapfakazi turamusabye akorane n'abo bakorana badufashe natwe tubagarukire ko ngaha urwo rwaruka rw'abarundi rero mu ishyirahamwe sebuna kominote estudiantine de burunde de nakivar babashyira mu migwi ine umugwi wa mbere ni uw'abahunze bahejeje amashuri yisumbuye bababa ijana na mirongo itatu umugwi wa kabiri ni uw'abaciriye hagati amashuri ya kaminuza abo nabo bakaba ari ijana umugwi wa gatatu ni uw'abanyeshuri bari bahejeje kaminuza ariko batarandika ibitabo travaux de mémoire nabo ni cumi na batanu umugwi wa kane rero muri sebuna bavuga ko ari umugwi w'ugwaruka bari bahejeje kaminuza n'ibitabo barasomye ariko ubu bakaba batabona icyo bari bukore kubandanya kwiga ntibyo bagwa nabi eka mbere no kuronswa akazi bo bikenguruka ivi rakoze arongoye urwo runani rw'ugwaruka rw'abarundi bahungiye na kivare muri uganda avuga ko bamaze kudodora aho baziga hose ko boshobora gukura imfashanyo icyo kibazo twaragishyikirije hariho abantu bari mu bubirigi twari twarandikiye baragerageza barakora uko bashoboye bararondera uwo dufasha hanyuma mu nyuma baravuganye na maison shalom maison shalom iratwemerera ko ishobora kuzodufasha baraje no ngaha baragize amarisite rero turarindiriye ko hari icyo eh, bodufasha Emery Emerimana ajeje kumenyesha amakuru muri Maison Shalom avuga ko icyo bifuza ubwa mbere ari uko impore yoboneka mu gihugu abarundi bose bagataha ariko mu kurindira ikigo Maison Shalom cifuza ko ugwaruka rwose rwahunze hogera gutahuka mu Burundi bakira abantu Emery Emerimana rero ati muri kino gihe uburyo dufise budushoboza gufasha ugwaruka rwahungiye mu Rwanda gusa araremesha ariko n'urwaruka rwahungiye mu bindi bihugu ntitwabibagiye aho uburyo buzobonekera hose tuzobashikako ariko kandi hari n'irindi shirahamwe ririko rifasha buke buke ubwo rwaruka ni ishirahamwe Window Trust rikorana na HCR iryo naryo rikaba ariko ridafasha abarundi gusa muri iyo kambi ibamwe impunzi ziva mu bihugu birenga indwi rigasaba impunzi zose kwiyandikisha mu nyuma bagakoresha ibibazo abarundi bagera ku ndwi nibo bamaze kugira amahirwe yo kumenya baraheza batwagwa kwiga muri kaminuza i Kampala hari na babiri kandi ryatwaye kwiga mu gice cya kabiri cy'inyigisho za kaminuza aho bariko baca maîtrise muri sebuna barashima ariko bavuga ko abarundi badakunze kuronka amahirwe kubera ururimi rw'icongereza rukunze kubabera intambamye ariko kandi hari n'uwundi murwi w'urwo rwaruka bari na kivar bariko bariga ku buryo bw'imiryango yabo abasigaye rero muri urwo rwaruka barindiriye kwiga kaminuza abagize umutima rugabo barindiriye bakora ubuzi buto buto bunyuranye harimwo no gucuruza amagi n'ikaranga leonce niyo ngabo inakivare muri uganda ijwi rya amerika Urakoze Leonce niyo ngabo nino kuri no nkuru yawe duce dusozera kino kiganiro cacu iwanyu mu ntara mwakoze mwe mwatwumviza ariko imbere yuko dutandukana tubabwire ko abantu batandatu aribo baraye bahitanywe n'igitero c'abihevyi batera urusengero rw'abayisilamu ruri mu gisagara ca Quebec mu gihugu ca Canada eh, cakozwe kuri uno wa Mungu munani nabo barakomerekeye cane muri ico gitero umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Justin Trudeau abicishije kuri Twitter yiwe yavuze ko ateye ivyatsi ico gitero yongera ahoza imiryango yose yabuze mugire umunsi mwiza mubanyi no mu byanyu Diane na Hazuna Innocent kimenyi tuzosubira aho twatanguriye